e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso nna re re mampuru ga re lebeletse molao wa rona mo nageng ya rona ya aforika borwa a o letla gore bana ba dire ga e le gore o a letla gore bana ba dire o letla mofuta o feng wa tiro le dingwaga tse di feng e a ke thoma ka go dumedisa gape bareetsi ke bolele gore mo south africa re na le molao e re bitsang constitution ya republic ya south africa wa 1993 mm. molao o wa bolela gore bana ba mengwaga e under 18 o tshwanetse gore ba tshireletse um mo ditirong tsa go tirong tse e le gore a di tsa go tshwana le gore re ba exploit um se sengwe gore constitution e re bana ba under 18 years eh, ba tshwanetse gore ba ye ko sekolong ke gore re expecta gore ko sekolong se sengwe gape constitution ya bolela gore eh bana ba tshwanetse re ba thireletse mo mmeleng ya bona le menaganong le mo spiritual and moral development ke tla bolela ka sekgowa ka gore ka setswana go ba mm-hmm. bothatanyana molao o mongwe o tshireletsang bana ke wa rona e leng e obey the conditions of Employment Act number 57 of 1997. Molao o go na le molaonyana mo wa section 43 Section 2 e e reng a gona ngwana o le gore o ka tlase ga di yara tse 15 o tshwanetse gore a bereke gore a hiriwe ke mohiri hmm. molao o mongwe o tshireletsang bana ke the children's act number 38 of 2005 o ka tlase ga lefapha la social development o tshireletsa bana gore se ke ra ba eh, ra ba iltrita ra ba ra ba tlogela ra ba abusa go ba ra ba roga kana e sengwe molao o bolelang ka ona di-children's act wa 2005 o bolela ka gore bana re tshwanetse gore re ba rate re ba tshireletse re netefatle gore ba ya ko sekolong molaong wa mafelelo o mongwe bolelewang ka ona wa thirelantshang bana ke the south african school act of 19 or number 84 of 1996 o molao o re ngwana o tshwanetse a be sekolong until a be le diara tse fifteen now ge re lebelela melao e ke yone e tshireletsang bana gore o seke ra ba tshwenya ba ra ba hira eh ya ba tshireletso mm, mm-hmm. yaanong re mampuruka botshelo ke botshelo ra bona go a diragala ba ba ba ba hirile ba gona le bana ba ile e gore ba dira ba bereka eh a gona le melao le melawana mengwe e, e rileng e batho ba tshwanetse ba ke ke go utlwile ke go tlhalogantse gore ga ba tshwanela go dira bana ba mme ga nako tseno tla ba re lebelela fale ngwana ke lo ko shopong wa dira ba banki ba le ko dipolaseng ba dira ba bangwe mm. go na le ko malapeng a e le gore ba dira ko teng eh ha mm. go ntse yalo a gona le melao e melawana e tshwanetse e latelele gore bana ba ba dire kgotsa ga eyo go tlhole le melao e go ba le melao ga ke ke boloitsa ya rona ya di-conditions of employment act e re ngwana e le go ka tlasa diara tse fifteen ga a tshwanela go ya bereka mm. re lefapha la basebetsi e re ka go kry-a ngwana mo dishopong goba mo dipolaseng a le ka tlase ka diara tse fifteen rona re tla kgona go bereka le maponisa yo ke criminal offence fela ge e le gore ngwana ko gae o a hlatswa diana o thusa mme ka o apia o se se a dumelelwa e fela ga se se gore ge e le gore o a o thusa ko gae ga a tshwanela gore o mmerekise a dire um mmereko o boima o le gore wena o motswadi ka se kgone o tsire seo a se dumeleng um ke boletse gore melao e ke boletseng ke yone re latelang re le bafapha la batswenyetsi re bereka le lefapha la la thuto re bereka lefapha la social development le maponisa se re tla kry-a ngwana gore o a tlhokofatswa goba o exploitiwa nga re fapa la basebetsi ra gona go bereka le mapodisa is a criminal offense ra go sha ko kgorong hmm no gona le gona le mamala o fitlhele fa le lebo a bitsa ngwana dingwaga di le some le botlhano kana di le some le bona le 14 kana ntse le one 15 eh ka ntlha gore ke lebeletse seemo sa ko ga bone ke re a tla tle go koloma ka dire bo di-washing a direng ga ke fetsa fobe ke mo fa tšhelete a lebo le gare wa thusa jana a o ne a le mo letsogo le le fosagetseng la molao ee ke boletsa gore molao ke e melao e, e, e le gore it's very clear mm. ngwana santse a tlasa diara tse fifteen re nyaka a le ko sekolong ke compulsory ngwana ka tlasa diara tse fifteen go ya ka molao wa rona a tshwanela go mo hira gore a signe contract ge le gore o signa contract ya le wena gore a tle o thusa bibjana like domestic worker a bereke go tloga ka eight go go fitlha ka four a tlatse bibjana a eng seo a sa dumelela ka re o ka tlasa diara ke fifteen ehe yaanong go na le ba bangwe a kere o tlabele ka weekend fa le motho a mo bitsa kgotsa ga tswa sekolong a mo bitsa re tla gore ke gone sengwenyana okay ke le gore wa mmitsa eh, ngwana o wa o thusa eh rena re ba fapa la baseng re tlile o nyakisinya go bona gore o mo hirile le le gore a mo hira wa o thusa ka go hlatswa dilana eh wa bereka le ena o thabile ka fetsa go thusa o le wena wa mo thusa o motsa ko sekolong eo eh sa dumelela pat o na le a re ke o fe motlala mo o ile wa bona bana mo tv ba ba actor ba le ba banyane ba tswa mo di-generation go ba tswa ko di any other feeling ge e le gore o batla go berekisa ngwana moo o tshwanetse go ngwalela rona re lefapha la basebetsi gore o kry-e oh. permit re fa e permit ya gore re batla go bona gore ngwana o ile o suma o ile o actor mo t v mo fa dijo ka nako ga bereke ga thata ga fetsa go thusa mo ka filimo wa gona go ya ko sekolong seo se se nyakang gore re ka go fa phemiti ke boela gape go ya go thusa ka di-saturday ga o le wa go thusa and mmereko o ga se mmereko le gore o tla mo dira gore a go ba le mo moyeng a go ba le mo mmeleng yo e le gore wa mo exploita yo ke child labor ka rula o eh, ngwana wa tlase ka di tse fifteen a tshwanela go bereka mm, mm, mm. yaanong a re lebelele ba ba ko dipolaseng ba gore bone le netefatsa jang gore ba sireletsegile ba ya dikolong ga ba dire tiro e o fitlhele ngwana a dira a tsogelela le batsadi a ya go dira le bone nako tse dingwe ebile a sa ye sekolong gotlhelele ga go tla mo ntlheng ya dipolase le sireletsa jang bana ee re lefapha la basebetsi re na le di-inspectora eo e le gore di di sepela diplasa le diplasa di lebelela gore batho ba ba berekang mo ba se bana ba se bana ba tlasa diara tse fifteen ke tla bolela gore ngwaga o lo fetileng wa gopola kwa um setlagole kwa e le ga ba le bana ba ile ba nkiwa ba isiwa kwa russell brown ko free state gore ba bereka ko difaneng re dira ra go ba kry-a re lefapha la basebetsi ra bereka le maponisa ra bereka gape le di-prosecutor um o a dirileng ntho ya go hira bana ile a ka na le molato because of criminal offence so re le lefapha la basebetsi re na le di-inspectora di a kgona go sepela mo difameng ke mmereko wa bona ebile ke mmereko wa ka gore ke gontesise gore bana ba ka tlase ka ya rate fifteen ga ba tshwanela go bereka ba bona ko go ya mhm. sekolong gore re batswadi rona re le setšhaba re ba thuse gore ba gole ba kgone go bapala tshwana le ngwana o mongwe le mongwe um lefapha la social development e, ke a tseba gore ba fa di-granta ba le gore ba ke ba pua ya ba thusa ka go fa di-granta gore ba kgone go gola ga botse e bona e be batho mo eh. setšhabeng ehe yaanong ga re lemogare le baagi re le setšhaba gore mara motho o gaisi ngwana sekolong ngwana wa dira ngwana wa bereka kgotsa motho le ga re wa mo thusa o mo fa tšhelete e mo thusang e thusa ba ko ga bone mare kgang ke gore o berekisa ngwana ka thata mane re ka bega ka re le baagi ee ke ntho e re e, e lwantshang re le bofapa la basebetsi gore re a lemoga gore um go na le batswadi ba ba berekisang bana gore ba kry le bona ditšhelete e sego ba berekisa fela mo dintlong gore go ba tshwara gaga ba bangwe re bone gore ba nka bana ka re ngwana ge a ka dira selo se sempe go ya ka molao ya rona mo south africa a tshwanela go ya golegong go ba go tshwara ba ba berekisa gore ba rekise di-drugs ba bangwe ba ba berekisa bana gore ba tsene ka di-festera eh, go utlwa eh re berekisana le maponisa re na le ntho e re e bitsang tile labour forum um re lefapha la basebetsi be ba bitsitse ka moka mafapha beke ya go feta ka dula fatshe gore santse re tswe re na le sona strategy sa go tswa ge re ka kry-a gore o berekisa bana ka dinyaope go ba senya ka difesera gore e be ditsotsi re ra kgona go tshwara ba bangwe ba berekisa bana mo diterateng bosio ntho e a e dumelela ka melao ya rona ya south africa ebile constitution eh, e clear ah, gore santse re protecte bana ba ba le go ka tlasa diara tse eighteen re ba e le setšhaba re aga setšhaba a re nya go aga batho le gore ba tlo tshwenyega gape phelo future rona e dependa mo baneng bao mm-hmm. re mampuru re lebogile thata re lebogetse nako ga go le tshedimosetso rona tsheng yone mo tsatsi la gompieno e go le bo nne o be letsatsi le monate re lebogile thata ke re boiki mampuru ene ke provincial chief inspector kwa lefapheng la badiri kwa porofenseng ya bokone bophirima ke re fela gore o tlile le go itsela thata gore e ga o batla go dirisa ngwana le ga go thusa fale a toga ko go ene ka tswele ga sekolo se tswile kana ka tswele ka la matlhatso um go na le permite o tshwanetse go e bona gore o ka mo dirisa gore ga batla ba sepolisi bore ke na le e, tetla ya go ka dirisa ngwana o gore a ka ntirela mo lapeng a nthusa mme re ele tlhoko gore ga ise e ditiro tse e le gore di a go feleletsa di mo gobaditse mo moyeng mo maikutlong le mmele wa gage re mo dirisa ditiro tse di bokete o tlhatswisa ngwana dikobo di go paletse wena o bo emelela o tsikire ngwana batho ba tla go bolewa ke magetlhela le monkanyana le monnyane ba gaetso m hmm? ngwana thebeta a fa a dira dilo tso tsotlhe tseno tse go go palela wena o le mokarakana alo ha ile e gore ba dirisa a re ba dirise mo ile e gore ka gongwe ke bodijana fela se e le gore le ene ko ga bona ka di dira dilo tsewa a re se ka ra ba imetsa ra ba tentsha botshelo le go dira ba sentse ne ba le bannyane